iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti twumvikanira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema umunyarwanda kizito bijyinama musabimana utuye mu gihugu cya canada mu mpera z'umwaka ushize yakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga magana atanu rwamuvanye mu mujyi wa toronto rumugeza mu mujyi wa montreal aho ni muri canada urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana yatewe na jenoside yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane yakorewe abatutsi mu rwanda mu biganiro bitandukanye yagiye aha itangazamakuru uyu mugabo wavutse ku babyeyi badahuje ubwoko avuga ko yiboneye abantu bicwa muri jenoside ibi bikaba byaraje kumugiraho ingaruka zikomeye nyuma Musabimana wari ufite imyaka cumi n'umwe gusa muri jenoside avuga ko benshi bo mu muryango wo kwa nyina w'umututsikazi bishwe muri icyo gihe ibyo n'urugendo yanyuzemo rw'ubuhunzi byamuviriyemo ihungabana ari nayo mpamvu yakoze urwo rugendo kugira ngo atange ubutumwa ku bantu bahuje ikibazo ariko banga kukigaragaza kizito bijya inama musabimana niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cya none bwana musabimana ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze cyane murakoze mwaramutse mwaramutse neza kandi muri aho aho ngaho mu gihugu cya canada turi aho ngubu ndi hano muri moreyare kandi nibwo ukigera i moreyari uvuye mu rwanda aho wari umaze hafi amezi abiri usura nyuma y'imyaka irenga makumyabiri utajya muri icyo gihugu ndacyari mu rugendo kuko ngiye mba muri toronto ariko ubu nyine nanyuze hano kuko kominote yo muri moreyare nayo yari yamfashije cyane ubu niyo mpamvu ndi hano ubundi nzakomeza urugendo njya muri toronto ku wa gatandatu ariko niho tukigera hano kandi urwo rugendo rwo gutaha rwo gusubira mu rwanda rwa mbere rwiza cyane ku buryo n'ubu ngubu hari ibintu mba nkigishaka kumva kugira ngo numve ukuntu byagenze ariko rwari urugendo rwiza cyane rwamfashije rufasha n'abo twahuye bose inkuru yawe ni inkuru iteye amatsiko ni inkuru abantu bakwiye kumenya mu buryo burambuye mbere y'uko tujya kuri ibyo bikorwa umaze iminsi ukora birimo kugenda urugendo rurenga ibirometero magana atanu n'amaguru kizito bijya inama musabimana yisanze ate mu gihugu cya canada nyuma y'intambara twarahagurutse tujya muri kenya twamaze hafi imyaka ine muri kenya nyine umuntu ashaka umuntu aba ashaka ukuntu yagera hano muri canada byatugoyeho gake ariko mu myaka ibihumbi bibiri twageze twaraje tuza muri moreyare ubwo nyine hari ukuntu twari twarategereje tuvuga tuti tuzaza mu cyumweru bibiri ibyumweru bibiri bikaba umwaka umwaka ugahinduka imyaka itatu hafi y'imyaka ine nibwo twageze muri moreyare yewe nabaye muri moreyare nk'imyaka itatu ndangije segonderi nibwo nahise nzanza muri toronto Ah, kuva muri toronto ubwo nari hamaze ubu ngubu muri toronto nahabaye imyaka ah, hafi cumi n'iri- na cumi n'itatu Ah, ariko nkihagera kominote y'u rwanda ngewe nahise nyivamo kuko numvaga ah, nari mfite ibyo bibazo ariko ntabwo byagaragaraga byo kuvuga ngo ufite ibibazo by'ibintu wanyuzemo ariko ye nkabona nta nta rorasiyo yo kumfasha nabonaga muri kominote nibwo nabyanyereka ngewe niviremo nshakisha donc nagiye nshakisha ahantu hose kugira ngo mbone uburyo na- nasanga kominote ya- yi- yanjye imfasha Ah, urwo rugendo rero rwambanye rurerure kuko nta n'imwe nigeze mbona niyo mpamvu ubona ko nagarutse muri kominote mvuga nti reka dusangire ibyo dukeneye gusangira bijyanye no kuvuga ngo niba hari ibibazo reka tubishyire hamwe kandi n'ibyubakwa nabyo reka tubikorere hamwe Ah, donc urugendo rwo gushakisha rwari rwarambanye rurerure kubera ko igisubizo nari ndi gushaka cyari kiri ntabwo cyari kiri aho nagishakiraga ni ryari wumvishije ko ah, muri wowe ushobora kuba ufite ikibazo
Ah, ubwo hari umunsi nagiye kureba iriya document eh, filime ya hotel rwanda Ah, nari najyanye n'inshuti zanjye babiri ah, ubwo turinjira turicara nditeguye tugiye kureba filime ariko twicaye ngewe mpita mpaguruka itangiye kugenda- donc filime itangiye kugenda mpita mpita mpaguruka nda- ndasohoka Ah, ntabwo nashoboye kuyireba ubwo barasohotse nyuma ya filime turagenda nta kibazo ntabwo ntabwo ari byinshi twabivuzeho ariko ngewe numvishije hari ikibazo ariko nkajya nibwira ngo ngewe n'ikibazo cyanjye ntaho gihuriye n'ibyo umuntu aba yaranyuzemo Ah, muri m- mu bihumbi bibiri nu- na- na karindwi nibwo natangiye kugira ibindi bibazo byo ku- byo kurakara cyane ku kazi nkajya nyine nkakora ibintu ntakoraga ubundi ntangira kunywa inzoga Ah, ubundi ntangira kunywa ibintu ntangira gukora ibintu ntari narakoze kuko inzoga sinzi sinigeze nzinywa kuva na- nava mu rwanda ubwo natangiye kuzinywa nko mu bihumbi bibiri na karindwi nyuma yaho nkatangira nyine no kugenda ngendana nazo ku buryo nko mu bihumbi bibiri n'icyenda byageze mfite ibibazo byo kudashobora kuganira n'abantu ah, ibintu byo kwicara ngo ngo ngo ngo ngo ngire icyo nkora ah, ndi umuntu muzima byari byaragiye nzi ko ariko muri iyi minsi yose ubwo numvaga ko ari ikibazo cyanjye nyine ntaho gihuriye n'ibyo umuntu yanyuzemo Ah, hari n'aho byageze sinshobora kwicarana n'abavandimwe banjye ngo turye ntarangije kwanza ntata- ntabanje kugira ikintu cyo kuvuga ngo reka njye kuruka kandi atari ibintu bivuze ngo ngiye kubikora byahitaga biba tukicara gutya nkahita numva ngize amasesemi nkajya kuruka nkagaruka amaso yatukuyeho bakagira ngo umujene yinkoreye urumogi kumbe ngewe mu nda nyine byabaye bindi Ah, ibyo nabinyuzemo ibyo ngibi byarakomeje kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri Ah, ubwo mu bihumbi bibiri cumi na kabiri nibwo nagize nyine nabwo nirekuye kwanza reka ni- niba ntiyishe kuko nari nageze- nari nagerageje kwiyicara ikanga n'ibiriya nyine umuntu avuga ngo ndatwaye ntashaka kugonga ikintu nk'iki cyangwa waba wa- wa- wazinyweye ukumva uti reka nirangize Ah, hari aho byageze navuga nti reka nshaka igisubizo ubwo nyine ntangira amaroshereshe menshi ah, document ah, ah, ubuzima bwa ah, general romeo dare at the time ah, yaramfashije cyane kuko narebye nti niba story ya romeo dare yari gutya imeze bo baranyuze muri ibi bibazo ah, ari abasirikare bize ibintu by'ubusirikare kubera icyo Ro- bakeneye romeo natwe.
da- romeo dareri reka twibutse wenda abatamuzi ni umu- yari- yari liyotona generali w'ingabo za canada akaba ari we wari ukuriye ingabo za loni mu rwanda mu gihe cya jenoside Mm. ubwo nyine nkavuga nti niba bariya barabinyuzemo bikabatera biriya bibazo kuko aba- abasaruda bari bari kumwe n'aba benshi bari hari abiyishe hari abagize biriya bibazo nawe yagize ibibazo ashaka kwiyica iminsi myinshi nibwo nahise ntekereza ni owe niba barabinyuzemo bikabagendera gutya twebwe b'abajene b'abana twabinyuzemo tu- buri munsi bo barabinyuragamo bagataha twebwe tubirimo buri munsi ese twebwe byagenze gute? ugasanga icyo gisubizo nta muntu uje ukinshyuriza kuko buri muntu wese wabinyuzemo nk'uko twabinyuzemo Twa- niba twaragize imana tu- tu- tuka- tu- tukagira tukaba turi hano tu- tutaragize aho tujya bamwe muri twe twarasohotse twatangira kugera mu bihugu nko muri canada ugasanga okay naho turicaye twabonye akazi ibintu byose biragenda neza nibwo dutangira gutekereza tukabo- tukagira ibintu byo gutekereza nibwo imiryango ifunguka ariko iyo ifungutse akenshi aho kugira ngo tubivugeho tujya kwinywera akayoga you know, tujya kwikorera utundi tuntu ku ruhande kugira ngo tutabitekerezaho cyane ubwo rero ngewe naravuze nti reka turebe neza nubwo ngewe nirebye ndifungura nari ndi gukora um, uh, recherche ya documentaire ya romeo dare ubwo bi- byahise bihinduka recherche y'ubuzima bwanjye ku buryo navuze nti natangiye ku bintu byo kurya njya mu bintu byo gutekereza njye- donc narebye ibintu byose bishoboka kugira ngo ndebe ni iki nakora kugira ngo mpindure uko nari imeze wigeze witabaza abaganga nagiye kwa muganga kenshi hafi nk'imyaka ingahe ubwo nk'itatu nari ndimo kujya kwa muganga bampa ama- ama- amadroge ya ya dis- depression Ah, bampa eh, donc imiti itandukanye buri munsi najya akambwira ngo ese wakoze yakoze imiti nkamubwira nti no nshaka indi Bo- aho kugira ngo ah, am- am- ambaze ibindi bibazo akambwira ngo okay, ngo fata iyindi turebe ko ikora rero nkagenda mpindura imiti mpindura imiti Eh, ariko nanjye sinayifashe cyane kuko hariho nageze nabaye nkibi hari ibintu birimo kumpindura wabimwe ukumva uri undi muntu utandukanye nk'uwo wari uri rero rero sinabikundaga niyo mpamvu nabuze ni nkayinywa nk'icyumweru nkabona ni, ah nkayishyira ku ruhande ubundi ah, nyuma yaho nibwo hari umuganga wambwiye ati wowe ikibazo cyawe ntabwo kizakemurwa n'imiti fata iki gitabo hari igitabo nyine ubwo yampaye ndagisoma ah, ah, igitabo cyitwa mind of a mara And cyangwa icyo cyavugaga cyaravugaga kiti ibibazo byawe ntabwo biri mu miti imiti ntabwo bizabikiza ukeneye kwireba kandi ubwo nanjye nibyo nari naratangiye gukora ubwo nyine icyo gitabo cyarankuraje cyane kira- kiratuma gituma nshaka ibindi bi- bitandukanye Ah, ariko imiti yo nta- ubu ngubu si- ubu do- ubu ngubu mbaho ubuzima ku buryo nshaka ubu nta- nta na rimwe nshaka kuzongera gufata iriya miti kuko iriya miti ntabwo ikigufasha ni ukubaho undi muntu Mm.
ni kiriya miti ubundi ikoresha na, na romeo dalali yabikubwira umubajije iriya miti igufasha kugira ngo ubyuke undi munsi uriho ariko mu bibazo tuba dufite byo mu mutwe iriya miti nta kintu cyinshi bikora Mm. Ha- hanyuma rero ah, muri iyo myaka yose wabaye muri canada igihe kinini cyane nk'uko wabivuze wakimaze utifuza ah, kubonana n'abanyarwanda kubonana n'abantu bo muri kominote y'abanyarwanda nyuma hari ukuntu byaje guhinduka se byarahindutse ariko bihindutse vuba bihindutse vuba Um, njyewe ntabwo nigeze ngirana ikibazo na kominote y'abanyarwanda muri generali ni uko navugaga nti njyewe nshaka ibiba- ibisubizo by'ibibazo byanjye cyangwa- cyangwa cyangwa nshaka kwibagirwa ibyo twanyuzemo ubwo disiziyo yo kwibagirwa ibyo twanyuzemo yabaye disiziyo yo kwibagirwa n'abo- n'abo twakoranye abanyarwanda bose Mm.
ariko nyine ubwo kubera ko ndi umuntu utekereza cyane hari igihe nyine natekereza nkavuga nti okay ni gute ko nta- na hano nta bantu nagiye kujyamo niba yaba ari kominote yo muri canada kuko nta ko batari kunsubiza ibibazo nkabona ibibazo byanjye ntaho biri kujya Ah, ubwo niyo mpamvu nakomeje gushakisha ariko byahindutse vuba kuko nari ndimo gutegura ruriya rugendo ruriya rugendo buriya naruteguye ntarahura na kominote cyane Ah, naruteguye ubwo na- na- natangiye nyine by'amarushije muri mu bihumbi bibiri na cumi na bibiri kugeza mu bihumbi cumi na kane ariko mu bihumbi cumi na kane nari nzi ko ngiye gukora urugendo ubwo ndarutangira ntangira kwitegura ibintu byo mu mutwe ibintu byo kugenda n'amaguru n'iki ariko vuba vuba nibwo nahuye na kominote yo mu- yo- yo muri moriyale barambwira ngo oh banaterwa ibibazo birahari ubwo nyine muri iyo minsi yose nari nzi ko ari kizito wenyine ufite ibi bibazo oh, ubwo nyine wakwibwira ko hari n'abandi atari benshi ariko ubwo rero bambwiye ngo ha- hashobora kuba hari n'abandi bantu ubwo navuze nti okay reka tu- reka ngende nanjye nu- nu- nu- mvugane nabo numve ubwo nibwo nahise mbona ko hari kominote hari njyewe njyewe numvaga ntarasize kominote ikorana kominote ubona igaragara irimo gukora ibintu bi- bi- bi- bi- donc biteza imbere eh, abantu bo muri kominote hano n'abariya b'iwacu nkibibona ngewe kandi nari nahuye n'abajene bazi gukora neza ndavuga nti okay nta kuntu tutakora nubwo twakoze dusize yo gukora urugendo turi kumwe ah, na kominote yo muri toronto n'iyo muri mariyare ubwo n'abandi nyine twagiye duhura ariko mbere yaho nta nta na- n'ubu ngubu mbajije ngo uyu yitwa undi yitwa nde ni ibintu nkirimo kwiga kumenya abantu bari muri kominote kuko nari narayivuyemo kabisa
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
njyewe ndi hano kampala uganda njyewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi tuganira n'umunyarwanda kizito bijya inama musabimana utuye mu gihugu cya canada mu mpera z'umwaka ushize yakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga magana atanu rwamuvanye mu mujyi wa toronto rumugeza mu mujyi wa montreal urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana yatewe na jenoside y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane yakorewe abatutsi mu rwanda Ah, bwana kizito rero utangiye urugendo rw'ibirometero hafi magana atanu wifuzaga kugera ku ki kubera biriya bibazo njye nanyuzemo hafi imyaka itanu hari aho nageze nyuma nyine bya- numvishije ko njyewe iki- bya- bya- byangeze inyuma kwa- kubera ko ntabwo bijya birangira ni ibintu ukomeza kugendamo ubuzima bwawe bwose ariko hari aho nageze nkumva nsubiye kuba njyewe nkumva ntangiye ibitekerezo byanjye bya kera biragarutse nkumva ntangiye kubaka nkatangira gukora gahunda nyine z'iminsi i- irenze eh, i- nka mirongo itatu imyaka mirongo itatu kandi nkumva nzagerayo ngeze hariya rero nibwo navuze nti niba hari undi muntu uri kubaho nk'uko njye nabayeho muri iriya myaka itanu kandi urumva mbibamo nta famiye yanjye nta muntu n'umwe wari ubizi Um, abavandimwe banjye ntibari babizi hari uwo- hari uwo tubana ntabwo yari abizi nyine yarambonaga akabona hari ikibazo n'umuntu afite ariko ntabwo na- nta wamenyaga ngo ubuzima bwanjye bwa buri munsi bumeze gute ariko uryo munsi nibwo nafashe decision ndavuga nti nkeneye ko abantu babimenya ubu nyine wambaza ni kubera iki wateguye urugendo urugendo rwo naruteguye kuko no- nicyo kintu ngewe numva nkunda kurusha ibindi bintu byose Ah, hari ukuntu abantu bajya gusenga bikaba- bikabafasha hari ukuntu abantu bakora ibyo bita meditasiyo bikabafasha yewe kuri njyewe ibimfasha ni ugukora urugendo rw'amaguru ariko ubwo nyine urugendo rw'iminsi rwa- rw- rwa kilometero magana atanu mirongo itanu ubwo nari ntararukora ariko numvaga nyine niba nkora nk'ubu nari maze hafi imyaka ibiri nkora urugendo rw'amasaha abiri buri munsi igihe cyose nabonaga umwanya ntabwo byabaga buri munsi ariko igihe cyose nabonaga umwanya nijoro nakoraga urugendo rw'amasaha abiri numva gukora amasaha urugendo rw'ama- rw'amasaha abiri n'urw'amasaha icumi rushoboka nibwo nafashe decision yo gufata urwo rugendo nikora kari akagare ntabwo nzi niba maze akagare nakururaga um, nari nashyizemo nyine ibintu byanjye byose ariko impamvu ngewe nakururaga kiriya kintu cyari ukuvuga ngo ibi ni byo bibazo byanjye nanyuzemo reka mbyerekane nyine ikaba ari nka simbo yerekana ngo niba dufite ibibazo reka tubiganire reka tubishyire hamwe kugira ngo twese tubyumvaneho kimwe niyo mpamvu ngewe nakoze ruriya rugendo kugira ngo mfashe abantu kuganira bino bibazo kuko tutabiganiriye ntaho bijya ntitujye tubyibazira hari umuntu watwandikiye ku rubuga rwa facebook yavuze ngo ibyo ni byo nanjye ubwanjye narahungabanye igihe ndadaye yapfaga mu burundi nari mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya muhinga komine buhinyuza umusozi nyaruhengeri nahunze kare maze mama arambwira ngo njye mu ikambi y'impunzi z'abanyarwanda zari aho i nyaruhengeri umunsi twabonye byinshi uwo mwene wacu ndamushimira cyane kuko ni ikibazo gikomeye mu biyaga bigari gikeneye kumenyekana aho abantu bishwe i Burundi mu Rwanda na Kongo bazira ubwoko bwabo ni ikibazo gitegerezwa kuvugwa hari ibyo wavuga ko ari uguhungabana hari n'ibyo bi- bita guhahamuka ubwo niba guhungabana ari depression guhahamuka nyine ni ni ibirenze Trauma.
iriya trauma yewe rero ni kuvuga ahubwo trauma kuko um, guhahamuka nyine nabyo dukeneye kubivugaho ariko abenshi turi no muri trauma kandi trauma yo iku- ihagarika ubuzima Ah, iyo unyuze mu bintu byo guhahamuka ubuzima bwawe burahagarara ibyo watekereza kuzubaka byose biragenda donc ukabura ukajya uka- uka- ukabaho nyine nka kuriya navuze winywera utaha nta muntu ushobora kukubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima ngo uzabisubize njyewe rero nibyo navuze nti reka tubirebe ntitugende tuvuga ngo ngo ngo ngo nyina ngo ngo ngo akayoga ni keza ngo no no reka tumenye impamvu uri kukanywa niba burema wabirebye byose ukumva icyo ukeneye ukanywa komeza ukanywa ariko niba utarabireba reka tubirebe gatoya ubwo rero ya- ruriya rugendo turimo twakoze kandi urugendo ngewe rwanjye ruracyakomeza ah, kuko buriya tugiye gutangira kwaka iriya santere nk'uko mwabivuze Ah, sen- santere izaba hano muri canada Ah, ntabwo turamenya ni uwuhe mujyi tuzayishyiramo ariko icyo izakora cya mbere ni uko izafasha abanyarwanda n'abandi bantu ba- babireba nk'uko twabikoze ba- bakaza tugahuza ibyo turimo kunyuramo niba umuntu afite ikibazo nk'icyo nagize akavugana n'undi muntu nk'u- nk'uwaba afite guhu- ibintu byo guhungabana nk'u- nk'uyu wari utubaje ikibazo um, tukabiganira akumva aho ngeze nawe akumva aho ari akumva niba hari icyo byamufashamo gukora ibyo ngewe nakoze cyangwa niba hari ibyo i- we ibyo yakoze byamufashamo aho kugira ngo twese tube tubihishe ngo duhurire ahantu kibe ibe donc ibe discussion ibe- ibe ikiganiro gifasha atari ukuvuga ngo njyewe mfite sitori ruti yawe wowe ufite sitori aho nibihe wanyuzemo njyewe nashyiraho nka bikamfasha kandi nk'ubu hari abantu benshi nari na- nari nahuye nabo mu rwanda ah, nagiye muri nko muri kiriya kigo aho bafasha abana bafite ibibazo byo- byo- byo- by'ibiyobyabwenge nkora n'abana benshi mu- mu- basanzwe b'abasore bose iyo tubiganiriye wumva ko naho ariho bari kujya kandi birabafasha cyane rero nabyo byari mu bintu byanyeye kureba kumenya ni iki bariya bakora twebwe twakora bikadufasha nk'uko kiri kubafasha kuko urebye aho u rwanda rugeze n'aho rwari ruri buriya hari ikintu kiri gukorwa cyiza gishoboka natwe twareba tugatira tukagikoresha urakoze kizito reka dufate na mukunzi mwiriwe neza mwiriwe neza uri hehe oya sinshobora kuvuga mmerere ikibazo cyawe
ntangwe kuramutsa umuntu numvise yagize ihungabana ama siyanganisha n'abandi bose bahuye n'ibyo byago bya jenoside ama ahanini nasanze mu bihugu ibi bya leta y'idegararake harimo ikibazo cyane cyo kuba eh, minorite ihohoterwa kuba hari abantu bitwazo byinshi ugasanga bahohotera abandi n'ibintu ugafatira nko ku bibazo byagiye biraba kuva eh, inyuma ya independance mirongo itandatu na kabiri n'ahandi uko byagenda abazungu bagasanga bitwaza gutonesha ababa nabo bakabigizayo ariho haza harabiza bintu bamwe bakagira inzigo agatangura n'ibyo by'ubwicanyi mu kubikinga ni uko abantu bose bakumva ko ikintu cy'amoko cyabava mu mutwe ukabona ko ari umuntu umwe atari iby'amoko nimba uri umunyarwanda ukitwa umunyarwanda uri umurundi ukitwa umurundi ko murazi nk'ibi ko biraba mu gihugu cy'uburundi muri iki gihe naho murabona yuko bifata inzira nk'iyo nyine aho usanga ubwoko minoritere butotezwa kandi uko gutotezwa bigahera mu nzego zo hejuru dufate nko mu gisirikare iyo bimaze guhera ngaho rero hagera aho hazamo ibyo bintu by'ubwicanyi ariho hava n'abantu bagira ihungabana bya depresiyo kuko ababita bitwaza ubwoko akagenda akabwira umuryango twabishe uku cyangwa ababibonye nabo ubwabo n'amaso ariho hava ibyo bibazo bya depresiyo rero nagomba gusaba umutumire nawe wakumubaza icyo yohanura nk'abakiri muri ibyo bibazo avuga mu burundi hirya no muri congo ibice bimwe bimwe murakunda kumva ibibazo by'amoko ku kibazo cy'abanyamurenge cyangwa abo bita ngo ni abanyarwanda baba muri icyo gihugu mu burundi no muri congo niho hasigaye ibibazo cyane cyane mu rwanda ho nibaza ko basa n'uko babirengeje iby'amoko muri ibyo bihugu yohanura iki abantu babamo cyangwa abategetsi bahategeka kuko murazi nk'ama nko mu gihugu cy'uburundi murabona ko muri constitution bashyizemo ibijyanye n'amoko kwari ukugira ngo hataba ibyo bintu by'ubwicanyi cyangwa ngo hagire ubwoko butoteza ubundi ariko muri iki gihe amategeko menshi yari yarasinywe yararenzwe ko bamwe barahunga abandi nabo bari mu gihugu barakicwa mukunda kubibona ku maradiyo yanyu cyangwa abaja ku marizo sosiyo hafashwe naka yanyurujwe basanga babuzwe iyo batawe n'ibindi ariho hava ibyo bibazo byose mwumva byihungabana n'ibindi byinshi biza biraba muri ibyo bihugu mu kurangiza ni nk'uko ushimangira ishobora n'abavuze kare baza asaba iki abo bategetsi bo muri ibyo bihugu ubu kugira ngo ibyo bintu ntibabe hoba iki kugira ngo ntihagire ibyo bibazo by'abo bantu baba barahungabanye n'ibindi ntibibeho ikindi kibazo nacyo ni ukumubaza nimba abahungabanye azi ababa mu mahanga cyangwa ababa mu gihugu mu rwanda n'abandi benshi bafite icyo bafashanya cyangwa bafite ukundi kuntu niba ariyo rezo bahuriramo bakabamenya urakoze mukunzi kuri ibyo bitekerezo n'ibibazo byawe bwana kizito nizere ko wabyanditse reka dufate undi umwe hanyuma ubasubirize icyarimwe samusoni mwiriwe neza
mwiriwe uri hehe jewe ndi muri colorado ikibazo cyawe ikibazo cyanjye nagomba kubaza ko rimwe na rimwe kenshi hari aho nkunze kumva ngo jenoside yakorewe abatutsi ese abahutu nta jenoside bakorewe ko rimwe na rimwe bakunze gushyira imbere ngo jenoside yakorewe abatutsi ubundi hoho afise kubwira iki afise gukora iki kwamenye ko abategeko uno munsi kugira ibyo bintu byakoreke icyenda na kane bitazosubira kuba ku buryo abana bari kwaravuka uno munsi hamwe n'urwaruka rutigeze rubibona rubyumva uko nyine batazosubira kubibona babyumva uko nyine no kubibakura mu mitwe ubwo sinibaza ko icyo kintu abenshi ko boguma bakiririmba uko nyine oho kugitorera inyishu nicyo cyari ikibazo cyane urakoze samusoni muri leta ya colorado hano muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, bwana kizito ibyo ni ibibazo bitoroshe cyane gerageza mu magambo make eh, ubisubize Eh, nta kibazo Ah, ku kijyanye n'ikibazo cyo kuvuga ngo ninde ah, ni gute abari kunyura muri ibi bibazo byo byo kwirirwa twitana ubwoko ah, aho kugira ngo turebe um, aho tugiye nk'igihugu ni- ni gute babikora nk'uko u rwanda ruri kubikora Um, njyewe obvi- ntabwo ndi umu- umuntu wo mu mapolitike wa- ndi gukora urugendo ah, rufasha abantu mu byo nanyuzemo ariko buri twese dufite ibi- ibitekerezo twashyira ku kintu njyewe icyo navuga nk'ubu hari ndi hariya mu rwanda hari um, hari ahantu hari- hari icyo bita umwiherero um, hari abayobozi b'u rwanda bajya bakavuga nyine ibikorwa bikeneye gukorwa cyangwa ibigiye gukorwa Ah, muri ubu- muri uwo mwiherero ah, perezida w'igihugu yari yavuze ijambo nanjye ibintu natekerezaga ahubwo njyamo mvuga cyane byo kuvuga ngo ah, hari ukuntu twebwe nk'abanyafurika twisuzugura ntitwiyumvemo ko turi abantu nk'abandi Ah, donc umuntu akaza akakubwira ngo wowe tuje kugufasha ariko reka tukwihere umuceri ubundi nutwaka amafaranga tukubwire ngo "Gwa, ariko ngo ufite ikibazo ureba hariya ngo ureba ukuntu bari abantu urimo kubagira buriya nugira icyo uvuga n'uwo muceri turakwaka ahubwo tujye kuvuga ibyo urimo gukora rero rero ugasanga abayobozi kenshi muri biriya bihugu batinya amahanga cyane rero nicyo kintu nkundira u rwanda muri ino minsi urareba ukavuga uti yesi hari ahantu u- u- uba ukeneye gukorana n'abantu kandi iyo uhuje n'abantu birafasha ugafa- ugahuza- ugahu- ugakorana n'amahanga ariko iyo amahanga aje agusuzuguye nawe ukisuzugura nyine nicyo niyo mpamvu usanga dufite biriya bibazo batubwira ikintu tukagikurikira ukagenda uvuga ngo ah, byumve nka biriya by'ubwoko byo- byo- byo- byo mu rwanda cyangwa mu- mu mu burundi byabaye muri muri iriya myaka yavugaga muri mirongo itandatu na kabiri ah, pa mirongo itandatu na kabiri ni- ni histori ndende Ah, bikaba kubera aho kugira ngo ibintu bikomeze uko byari bimeze nk'uko twari tubimenyereye ugasa- ugasanga bitangiye kwangana ugasanga umwe atangiye guta- gutangi- kwerekana urutoki yerekana undi ngo uriya ntabwo ari uyu ni- uyu ni uriya ni uyu ni ibintu nk'ibyo ugasanga biratangiye rero icyo ngewe navuga ni uko twasubira hariya tw- tuvuga tuti nka kuri- hano mu rwanda hari hari porogaramu hano nyine ubwo na- ubu ngubu nasuye iwacu ndi umunyarwanda bafite ga- ga- gahunda porogaramu y- y- iyo abantu bose bireba bakavuga bati njyewe ndi umunyarwanda mbere na mbere ndi umunyarwanda kandi irashimishije cyane kuko iyo urebye ukuntu i- isigaye yarahinduye ibintu mu rwanda ukuntu abantu bose ba- bireba nk'abanyarwanda nta nta nubwo wumva impamvu a- a- abantu batangira kuvuga ngo njyewe ndi umunyarwanda ariko you know njyewe ndi umunyarwanda utandukanye nawe ntabwo ibyo bintu byumvikana so ni gute babikora bakeneye kureba eh, ibihugu byabo bakareba bakabyiga neza bakareba iyo history bakamenya ibintu bakoze bya kera byiza ibibi byose nyine bakabi- bagatangira kubikuramo nta ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko niba mu rwanda barimo kubikora ni ibintu bishoboka ikindi kibazo yari abajije ni ikijyanye no kuvuga ngo ni gute twahura n'abantu bafite ibibazo byo guhahamuka cyangwa byo ah, ihungabana byo guhungabana Ah, buriya ni biri muri gahunda turimo gukora iyo santire nituyaka ntabwo izaba ari santire ihagaze hariya gusa tuzashaka uburyo abantu twabashyira hamwe tugakora ibintu byo guhuza Ah, nk'uko navuze kominote y'u rwanda hano ni kominote mu- iri gukora ibintu byinshi bigaragara Ah, cyane hano muri canada so ntabwo numva impamvu tutakora na biriya byo gu- kuvuga ngo tubashyize hamwe kugira ngo tujye duhura atari no guhurira kuri iyo santire gusa ariko duhure no mu bikorwa ibikorwa kuko ngewe numva cyane iyo tunyuze muri muri bino bibazo iyo ubirangije nta kindi kintu ufite ku ruhande gikorwa bigutera ibibazo ibyo bibazo bishobora guhita bigaruka kuko uba ukeneye kugira ikintu umuntu akeneye ikintu akora Ah, ni nabyo bijyanye n'impa- niyo mpamvu ngewe akenshi mvuga nti "Uy- umuntu akeneye gushaka ni igiki wowe ufite cyawe wowe ugomba gukora nta wundi muntu ushobora kugikora kandi twese turagifite nkumva rero nkaho umuntu yatangirira cyane mu ba- muri bantu- mu bantu nkanjye babinyuzemo ni hariya tugomba gutangirira twishake twimenye nitunarangiza tumenye inzira tugiye kunyuramo ku buryo twafasha n'abandi tuzi ngo ntacyo turi mu nzira yacu urakoze kizito reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika habimana mwiriwe neza mwiriwe neza nshuti uri hehe jewe ndi bujumbura mu burundi ikibazo cyawe ikibazo nagomba mbatse ko uwo mutumire numva yahuye n'ibibazo bikomeye byari yashano ryabereye mu rwanda ikibazo rero nagomba ndamubaze ndumva yuko yagenze ibirometero birebire kuko ndumva yuko ari ibirometero byoshobora bake muri kino gihe nagomba kumubaza yuko ku ivyo bijanye n'ihungabana canke ihahamuka eh, mw'ico gihugu ca Canada yuko hoba hariho abandi bantu boba barahuye n'ivyo bintu byiwe byoba byamushikiye mw'ico gihe yuko hariho abantu b'ikupe boba bari kumwe nkaca ndamubaza ati mbega mu byo yoba ateganya kuki atoba yaraje urwo rugendo ngo arukorere ino mu karere k'iwacu dusanzwe tuzi ibi ariho ibi- eh, hashikiwe ni- n'iryo n'iryo bintu- n'iryo shano mw'aka karere ku buryo nawe yogira icyo asa kugira ngo afashe abantu baba barahuye n'ibyo bibazo nka burya dusanzwe tuzi mw'aka karere hari abantu benshi bahuye n'ibyo bibazo na cyane cyane abantu babigen- basanzwe babigendana nko mw'aka karere ari benshi Ura- mbega mu migambi yoba atekanya yoba ateganya kuzo- kuzogendera aka karere kugira ngo abonane n'abahuye n'ibyo oya avuye mu rwanda icyo ngicyo cyo ngira ngo kirakemutsa ikindi araza kukigusubiza hanyuma reka Eh.
dufate na jean bosco mwiriwe neza mwiriwe ndahaye mwiriwe n'uwo mutumire uri hehe Mwiriwe.
ndi bujumbura ikibazo cyawe Yego, nashaka bwa mbere uyu mutumire twumvishe neza ko yagize ibirometero hafi amajana atanu n'amaguru Eh, nibaze yuko ibyo yabigize kugira ngo inyishu kuri muri ibi bihugu byacu ishi- inyishu ishobore kuboneka none eh, nyakubahwa mutumire ko byashyitse ukigora gushikaho mbega urabye abayobozi ubu bahari biraboneka neza yuko hariho abantu bamwe eh, babona neza ibibazo biba muri afurika ko uko uko abatware batabibona kuvuga abarongozi uko batabibona kuko eh, urinze ukora akigoro nk'ako biraboneka ko no kubabara umuntu aba yarababaye Mm, ngaho iwacu tuvuga ati kwiyita ukiyahura ubona Mm.
abayobozi bahari eh, cyane cyane nko nko mu rwanda no mu burundi kuko ibibazo bisa nk'ibisa ibibazo dufise biduhanze ubona babona neza ako kigoro kawe wagize hanyuma akabazo wagira kabiri nyakubahwa mutumire twarabonye neza twabyumvishe muribuka ko hariho abazungu ba minwari ngaho wasanga mbere basa n'uko bariko barakokeza intambara abantu bakicana ariho bari kuko ndibuka Mm.
eh, nk- nk'uwitwa wiringiye imana n'abandi ko bari bacunzwe nabo ba minwari Eh, none ubona eh, iyi- urwego iyi kose de sekirite eh, i- i- mbona isa nk'i- nk'ishaka ku- kudufatira amaboko imugongo cyane cyane muri afurika nta kuntu mwoheza mukazitwara cyangwa mugashikiriza ibibazo byanyu muri muri nasiyozini kuko ubona yuko hari ibyo abazungu baguma baduhambirira ko ngo twebwe tubikore kandi nabo mugabo ukamengo ntibibafata murakoze
urakoze jean bosco eh, uzi ko ibyo bibazo ndibaza ko bimwe na bimwe bikurenze no nta kibazo ibyo- ariko hari nge hari ukuntu ntekereza ndatekereza cyane n'ibindenze ndakubwira ko ngewe atari dipa- atari dipartoma yanjye ariko Mm, akenshi nakubwira ko mfiteho ibitekerezo yego.
Ah, natangiraho gukora ikiriya yari abajije cy'abazungu ubundi nkasubira ku cyo ah, uriya mugabo yarabajije mbere Ah, ubundi akenshi nu- nk'ikiriya navuze mbere niba twiyumvamo ko turi nk'abanyarwanda cyangwa abarundi Ah, ibindi bibazo byose bizagenda kandi niba twiyumvamo gutyo reka twiyemere dukore ibintu nk'uko turi abanyarwanda tudakeneye uruhushya rw'abazungu ngewe mbona u rwanda rurimo kubikora ah, nakwifuza ko n'ibindi bihugu byabikora kuriya ku buryo numva ibintu byo kuvuga ngo nkeneye kujya muri yoni u rwanda rurimo gukora akazi kagaragara ntabwo bakeneye umuntu nkanjye ngo njye ku- njye kubivuga harya ariko ni ibintu bigaragara ko n'ibindi bihugu bibikoze ah, bakavuga bati ngewe ndi umunyarwanda kandi ibikorwa muri iki gihugu ni ibyanjye ntabwo nkeneye ko umuzungu aza kumbwira ko nkora ibintu by'iwacu Ah, numva byafasha n'akarere kose Ah, ikindi kibazo eh, reka nsubire kuri ah, uriya mugabo wabajije niba hari abantu nahuye nabo Ah, nkitangira urugendo nahuye n'abantu benshi bampamagaraga ah, buri munsi bambwira ngo kuraje bakambwira ibibazo byabo niyo mpamvu buri munsi buri munsi ah, nagize ibibazo byinshi mu rugendo ruriya rw'amaguru nagize ibibazo byinshi ariko buri munsi kubera amajambo nabaga nab- nabwiwe n'abantu byaramfashije cyane ku buryo navuze nti "Ah, uru nguru niyo naba mfite agatekerezo gatoya ko kuvuga ngo singiye kururangiza ndahita ndurangiza uretse ko n'ako gatekerezo nyine katigeze kaba ariko ah, byaramfashije cyane nahuye n'abantu benshi ubwo nibo bantu nyine tugiye kongera gushyira hamwe tugahura ah, bino byo kwa kino santere ntabwo nzabikora njyenyine tuzabikorana n'abantu twahuye bose so abantu barahari babinyuzemo bagize ibibazo byo- byo guhungabana n'ibyo guhahamuka Ah, ku buryo bukabije cyane kurusha ahubwo n'ibyo ngewe nanyuzemo nabyo ahubwo byanteye ah, ubwoba bwa mbere nkibyumva ah, hari umuntu ushaka kugira ubu- ariko niyo mpamvu mvuga nti ntabwo tugereranya ah, turasangira kugira ngo bidufashe Ah, ubundi yari yambajije niba ha- nshobora gukora urugendo hariya mu rwanda cyangwa kubera iki ntarukoze mu rwanda Ah, byo birashoboka ahubwo hari abamporopoje kurukora hariya mu rwanda buriya ni ikintu cyazarangiza tukarukora na hariya ariko ukibuka ko uru rwe- uru rugendo nakoze hano narukoreye abanyarwanda baba hano kubera ko ha- akenshi iyo tugeze hano ab'iwacu cyangwa abandi bantu twese twu- twumva ko twageze ahantu dufite ibintu byose dufite ibisubizo byose hari hari ibigo byo kwa muganga bivura n'iki kandi birahari ikibazo ni uko nta gihari gifasha muri ibi ngibi ngewe ndi kuvuga Ah, niyo mpamvu navuga ko nawe narukoreye abantu ba hano ariko n'abo mu rwanda twahuza kuko nabo bari- bafite ibibazo nk'ibyacu uretse ko bo ngewe mbona ba- ahubwo ba- baturusha baraturushije ku- mu mu bintu byo kubyumva eh, n'abatarimo nyine ku- kubitekereza umuntu yareba ubu- uburyo twahuza ariko rwo hari abari bamporopoje ko twarukora buriya twazareba umunsi twarukora Um, ubundi ndumva ikindi kibazo cya jean bosco cyari eh, abayobozi b'u rwanda b'uburundi nyine no muri kariya karere niba bumva urukorwa nakoze rwo gukora eh, ingendo z'amaguru icyo nakubwira cyo ni uko mu rwanda ho barabibonye barabyum- baramfashije ah, bamfashije kubera ko bari babonye icyo nakoze Ah, so igisubizo cyaba yesi barabyumva kandi ah, baramfashije bitwara- ku buryo numva bizafasha no- no mu minsi iri imbere Eh, burimo barabyumva nta ya, ndumva aricyo gisubizo namuha yigeze no kubaza niba ujya uhura n'abandi banyarwanda batuye ah, aho ngaho mu gihugu cya canada bashobora kuba barahuye n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo ubu ngubu kubera ko na- nari nkiri mu rugendo abenshi twahuye ariko twahuriye kuri ah, ku- ku- ku mapaji nka nka facebook cyangwa kuri telefone tuki- tukavugana bakambwira ibyo banyuramo n'iki ariko nta- nari ntarabona umwanya wo guhura n'abantu buri iyo umbajije nko mu- nk'ukwezi cyangwa nakubwira ariko ubu ngubu ngewe nari nkiri mu rugendo nahise ruriya ruriya rugendo rurangira rwarangiye mfata indege njya mu rwanda ubu ngubu nk'uko nakubwiye ejo nibwo nari nkinjira Ah, aba- aba aba benshi nyine tuzahura ariko ntabwo turahura nabo ngo twicare ngo tuganire
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho dukomeje kuganira n'umunyarwanda kizito bijyinama musabimana utuye mu gihugu cya canada wakoze urugendo rw'amaguru rw'ibirometero birenga magana atanu mu gihugu cya canada rwamuvanye mu mujyi wa toronto rumugeza mu mujyi wa montreal muri mu ntara ya quebec urwo rugendo rwari rugamije kumvikanisha ikibazo cy'ihungabana yatewe na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane kuri telefoni dufite kazungu wiriwe
mwiriwe neza edwin uri hehe
mu burundi ikibazo cya
yego ikibazo ego meye nagira mbanze kuramutsa umutumire
mwaramutse
yego mwiriwe mwiriwe ngira ngo ino twebwe ni ku mugoroba hanyuma nyakubahwa mutumire mwaragize eh, urugendo kandi mwarugize mubabaye murugira kugira mwerekane akababaro ibyo ni ukuri turabitahura cyane rwose mu gihe u rwanda rwaciye mu makuba nk'ayo uburundi nabwo nyine bwaciyemo mbere bwobwo n'ubu ngira ngo ntuvuga ntibiracaye arimo kuko haracariho benshi bicwa ba- bapfungiwe ubusa banyuruzwa tukabura irengero ego ni ni byinshi ikibazo cyanjye cya mbere mbega muri abo babuze bahakwitura ba- kuva aho utanguriye kugira u- urugendo mbega hoba harimwo abategetsi na cyane cyane ari mu rwanda cyangwa mu burundi bakubwira bati kuraje bandanya eh, natwe tugiye ku- ku- ku- kugira icyo tubikozeko hanyuma ikibazo cya kabiri hariho abarundi bahunze bari mu makambi y'impunzi bahohotewe cyane Eh, benshi muraza murabyumva ku ku maradiyo ingene basigura ingene ba- bagiriwe nabi aho ndiko ndavuga abarundi Mm.
Eh, hariho aba- abahohotewe ku buryo banamugaye hariho abatazorondoka kubera babashahuye canke bimeze ukundi kuntu Mm.
abo nabo baba barakozwe ko ku mubiri mugabo batapfuye mugabo urumva bo bafise n'agahinda umwebwe mwagize urugendo kubera ibyo mwabonye aba- abo mwabonye bicwa iyi ngorane mwagize kubera babatse ababyeyi canke eh, abo mumuvukana hariho rero abandi nabo bakozwe ko ah, i- i- ihohoterwa ico twita torotire abo nabo mbega eh, barabitura canke barabitinya kubibabwira mbega abo nabo ico mwobahanura ubwo kuboba bataraza kubitura mbega ni igiki kuko abo boba urumva bariho mugabo baragiriwe ihohoterwa rizotuma ba- ryatumye bahandurira u- u- ubumuga bwo muri Mm.
kazoza mu bw'ubuzima bwabo bwose Mu- mu- hanyuma ibibazo byanje ni ibyo m- m- mwakoze kumpa ijambo urakoze kazungu ah, bwana kizito ah, umunota umwe reka dufate undi umuntu umwanyu mubasubirize rimwe ah, jye ndahimana mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe uri hehe ndi mu rwanda ikibazo cyawe Eh, ikibazo cyanjye uwo mukobwa ntabwo ari umukobwa ni umugabo eh ni umugabo
yego numvise yitwa Musabima- ni musabimana harya Eh, Eh, nagize aho ni umukobwa ngaho kubaza ikibazo cyawe ko yabaye akiri muto ubu ngubu arabyibuka neza mbone kumubaza kizito Yes.
barakubaza ngo jenoside yabaye ukiri muto eh, ngo ura- ura- uribuka neza ibyabaye ndabyibuka um, kandi nk'uko navuze hari byinshi pfa, nshobora kuba ntabivuze impamvu ngewe nagize ibibazo byinshi ni uko hari dusize hari hari iki- na- hari aho twageze turavuga ngo ibi ntabwo tugiye kubivugana ah, bigiye kuba ibintu tutavuga ku buryo nyine iyo myaka yose wabitekereza ariko utabitekereje ngo ubiganire so hari aho ugera nyine ibintu bikaba ah, hari ibyo udashobora kwibuka nyine n'ibyo by'inzoga n'ibiki umuntu aba yaranyuzemo n'iki nabyo bi- bituma ubwe- ubwenge hari aho bigera kwibagirwa ibintu ariko ibyabaye byo ntabwo ujya ubyibagirwa ntabwo wibagirwa ko wabonye abantu imbere yawe barimo gutemwa ntabwo wibagirwa ko uh, wabonye eh, eh, eh, eh, abantu bapfuye buri munsi aho ugiye hose urimo kureba abantu ntabwo ibyo byibagirwa ubwo rero ah, eh, ni- yeah, nta- ntabwo nzi ukundi ukuntu nakigusubiza cyo kukubwira ko ibyo bintu nta na rimwe bijya byibagirwa nge ndahimana ngaho ubaza ikibazo cyawe urwo rugendo yakoze se yabonaga hari icyo rwakubaka abasigaye Eh, igisubizo ni absolument Ah, kubera ko ngewe ikintu nabonye gifasha ni ukuvuga tukaganira biriya twanyuzemo Ah, niba hari ikintu wumva kigu- kirimo kuguteza inyuma ibyiza ni uko twakwicara tukavuga ati ok ngewe nawe ngenda himana ngewe n'ibi- ngewe n'ibi nanyuzemo niko byangendekeye nawe unyi- u- unyemereye ukambwira ibyawe tukagera aho twubakira kuko iyo tubiganiriye usanga birafasha cyane ugasanga mu mutwe harafunguye ugatangira no gutekereza ahubwo ibyakorwa biteza imbere abantu
ngendahimana turagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe ah, bwana kizito gerageza usubize n'ibya kazungu okay Ah, ubwo kazungu yari yambajije ndatangira ku kibazo cye cya kabiri kuko numvaga aricyo gikenewe gusubizwa kurusha icya mbere Impa- impamvu nabivuze ni uko nanjye icyo kibazo nakigize ngeze mu rwanda Ah, guhura n'abantu bagize ibibazo ah, birenze nawe ubyumva ukumva birakurenze Ah, ubwo hari nk'u- ariko nk'ubu nayongeye kuvuga n'abantu bafite wunzi wunzi mu kinyarwanda ni donc bafite inkomere zigaragara Ah, hari n'abazifite kubera nk'ubu hari um- hari umuntu twari turi kuvugana famiye yose barayishe avuka ari um- ari u- eh, eh, jenoside yabaye muri- ari uruhinja ariko ubu ngubu atazi imyaka ye atazi ngo ni irihe zina bamwise donc yitwa amazina ataraye kubera ko ntabwo yashoboraga ku- kubona nk'u- nk'impapuro zimwereka ngo nari uyu ngo navukira ngo ni ngo ni irihe zina banyise icyo iyo nayo ni ni ni- ni inkomere ikomeye cyane ayo gukongeraho n'abariya yavuze nyine bafite inkomere zigaragara ah, ba- ba- ba- ba- batagira badafite n'ubushobozi kubera ko nyine kubera ibyo bakorewe biri ku nzego zitandukanye mu bintu byo kuvuga ngo ese twa- twa- ni gute twatangira ngo tugere aho tugera niyo mpamvu ibintu nk'ibi byinshi bi- u- urwego rwa guverinoma ruba rugomba kubijyamo kuko ni ibibazo bikomeye ariko dukeneye gushakira ibisubizo kandi njye nkubwiye ko nakubwira ko mu rwanda birimo gukorwa byinshi byakozwe Ah, hari gahunda nyinshi nagezeyo uka- ugasanga inyinshi ahubwo zi- aho- aho zimaze igihe cyose hafi za- za- zose zatangiye nyuma y'intambara aho birekire hari aho zigera ziga- zigakenera kubakwa zigakenera kurebwa ukavuga uti ni igiki twa- twa- twa- tutakozeho dukeneye kongeraho ngewe numva ko hariho umuntu nkanjye cyangwa abantu nkatwe twakujemo tukavuga ati "Okay, twebwe dukora ibi ah, mushatse mwareba nko kuri ibi ngibi nabyo numva byafasha kazungu yaravuze ikintu gikomeye cyane ah, kijyanye n'impunzi abantu bahunga bakajya mu makambi y'impunzi ah, Mm.
wenda barahuye n'ibindi bibazo bikomeye noneho Mm.
ugasanga bafatanyije ibibazo bahuye nabyo bahunga noneho n'ibibazo bijyanye n'ihungabana ubwo buzima kubamo ufite ibibazo nk'ibyo ah, biba bimeze bite byo icyo nakubwira ni uko ah, akenshi eh, guhungabana ah, ubwabyo ni ni- bi- bi- bi- birenze urugero kuko iyo ubi- birimo ntabwo uba urimo gutekereza nkawe nyine hari aho ugera uga- ukavuga uti ni- ukagera muri mode yo kuba u- um- umuntu w'umu- umusavayiva Um, njyewe hariya hari ukuntu navuze nti abantu bavuga ibintu byo gukora ngo ama- amasavayiva akenshi nyine nabo nabo- hari nubwo hari hari- hari uwo ushobora kubaza akaguha igisubizo yewe rero icyo icyo kuvuga ngo urashaka kuba umusavayiva hariya nyine iyo uri mu- iyo uri impunzi ni- nibwo buzima ubaho Um, kububanamo no guhahamuka cyangwa- cyangwa no no guhungabana biba birenze urundi rwego ikibazo ni uko kugira ngo uzabibonere igisubizo uwo muntu w'impunzi uba ukeneye kwanza kumushaka kumukura mu buhunzi ukamushyira ahantu yakumva ko a- a- afite ubuzima busanzwe kuko nta hari ukuntu mu mutwe bi- bitemera ibintu byo gufata kuko ni- hari inzego zo- zo gukira uba impunzi uga- umuntu akaza arakubwira ngo ariko ngo ukeneye kwicara ahantu ngo ngo ngo- ngo ukeneye gukora urugendo ngo ukeneye kujya ufata umwanya w- wa nk'isaha cyangwa abiri u- u- ukare- ugasoma igitabo ukagenda nanjye ibyo mbikubwiye uri impunzi ushobora kunkubita urushyi cyangwa ikindi ikindi kintu niyo mpamvu mvuga ngo hari inzego umuntu aba aba agomba ku- kunyuramo kugira ngo yumve ati "Njye- ese ngewe ibintu ndi gukora byafasha nde?" ubwo rero uri- uri impunzi icyo icyo ukeneye cya mbere ari ibyo kurya ntabwo ngewe naza ngo nkubwire ngo ariko ukeneye gu- gukora urugendo rw'amasaha kugira ngo mu mutwe wawe hagi- ha- ha- hagire iki- ha- horohe kugira ngo hagire ikintu cyagufasha ubwo nyine niyo mpamvu navuga nti ah, ibintu byo gukora ibintu byo gusavayivinga ah, njye ntabwo mbivugaho cyane kuko numva umuntu kwanza aba akeneye gushaka uburyo yagera ahantu agatekereza neza ubundi tugatangira kuvuga ibintu byo kuvuga ngo reka tuganire ibyo twagezemo ariko ntabwo byabuza abantu bari muri izo nzego nabo gufata umwanya bakavuga bati nubwo dufite ibibazo by'ibiryo n'iki reka dukore nka kuriya tujya muri egirize tugasenga reka dufate n'umwanya wo kwicarana tukaganira kugira ngo kubera iki tutakubaka ikintu turi turi impunzi kubera iki tutakwicara hano ngo twubake ikintu cyiza kigaragara cyadufasha turi impunzi njye numva ari nk'icyo kintu umuntu yakora agatangira akavuga ati "Okay, reka twicarane tubishyire hamwe ibibazo byose dufite nka kuriya tujya gusenga reka dukore n'ibindi twicare tuganire ibyo turimo kubera iki twasenga ariko kubera iki tutakora n'ibintu byadufasha natwe mu buzima busanzwe urakoze cyane kizito ni umunyarwanda utuye mu gihugu cya canada kuri telefoni turi kumwe kandi na nsabiyumva mwiriwe neza mwiriwe uri hehe Je- ndi bu- ibyumbura mu burundi ikibazo cyawe Eh, nagira mbazi uwo mutumi- uwo mutumire Mm.
kuki kuki yahise kubi- gutanguza urwo rugendo ari mu gihugu cya canada kubera iki atashimye kubitanguriza mu gihugu ciwe aho byabereye hama akaza kubikorera hariya kuko iyo abikorera mu gihugu ciwe aho byabereye aho yanabiboneye byari gufasha cyane n'abandi byoba byarakoze ko baka ba eh, byari gufasha n'abandi ba- babyiboneye byabakoze ko hama bagashobora kubona yuko hagati muri bo iby'uko ibyo baba barakorewe bafise n'abandi atari we wenyine yoba yarabikorewe hari n'abandi baba barabikorewe hama bagashobora gufa- gufatana amaboko kugira bakore ikintu kizima y'aho ibyo bintu bitazosubira kuba nuko muragize neza ku ijwi ry'amerika urakoze cyane nsabiyumva Ah, bwana ah, musabimana icyo kibazo wari wagisubije gatoya ariko wenda nsabiyumva ntabwo yari yakurikiye gerageza umusobanuro mu magambo make cyane kandi ubwo nanakongeraho gatoya njyewe nakuriye muri canada nageze hano mfite imyaka cumi n'irindwi ibibazo nabayeho nabyo ah, abenshi muri canada natwe turabifite niyo mpamvu urugendo narukoreye hano kandi mu rwanda nari ntahazi navuye mfite imyaka cumi n'itatu njyewe nashatse gukora urugendo rufasha ah, a- a- abantu babinyuzemo na ubu umuntu ashatse na na ruriya rugendo rwo mu rwanda twarukora ndacyari hano ndacyagenda amaguru yanjye ameze neza buriya nabyo twazabyaranje tukabikora ariko ngewe nakoze urugendo rwo muri canada kuko hari abo muri canada nabo bakeneye ah, ku- ku- ku- kubivuganaho kubiganira kugira ngo natwe tukire kandi guhuza n'abo mu rwanda ni ibintu byoroshye konegisi irahari i- inzego zateye imbere ah, buriya no mu rwanda twazabikora Mm. ikindi nasomye muri iyi nkuru wanditsweho mu kinyamakuru the new times cyandikirwa mu rwanda ni uko uteganya gukora filime ku buzima bwawe
Ah, ahubwo ni dokimantere Mm.
Ubu- ni filime mbarankuru
Yes.
Mm.
ubu ngubu ndi mu rwanda nayo ndimo gukora dokumantere buriya nzayirangiza mbere ya ah, ah, y'u- y'u- y'ukwa- y'ukwezi kwa kane Ah, nzaba nyirangije izaba iri i- iri donc nzaba ndi redi kuyerekana ahantu hose Ah, ku buryo tuzajya ahantu mu- muri canada tuka- tukajya mu makominoti tukayerekana ariko tuka- bikaba ari nka biriya byo kuvuga ngo iriya santere turimo kwaka nayo tugakomeza kuyishaka Ah, filime yo irimo gukorwa Ah, kandi niyerekana ruriya rugendo nanyuzemo ikerekana um, ibibazo umuntu yaba yanyuzemo iyo yanyuze mu bibazo byo guhahamuka no guhungabana ariko ikanerekana aho u rwanda rugeze kuko icyo kintu kigomba kwerekana Igomba- ugomba kureka uvuga uti reba aho u rwanda rwari ruri muri mirongo icyenda na kane reba aho tugeze uyu munsi kuko ngewe akenshi ndavuga nti ibi bintu byo gukira ni byiza ariko ukize nta kintu ufite ukora ah, nta kintu bifashije cyane niyo mpamvu nerekana aho u rwanda rugeze kugira ngo n'abantu barimo kubinyuramo bavuge bati nidukira dufite aho tugiye kujya dufite icyo tugiye kubaka byaba ari ibyo- ari ibifasha igihugu cyangwa byaba ari ibi- ari- ari ibidufasha twebwe ubwacu na famiye yacu ariko niyo mpamvu ngewe da- documentary izagenda yerekana ibyo umuntu anyuramo ibyo abantu banyuramo bisanzwe ikerekana n'aho igihugu kigiye ah, kuko numva aricyo gifasha abantu cyane kumenya ngo ngiye he Ni like- urebye description ya depression um, ya- i- ikibivuga ni uko umuntu aba atarimo kwibona mu buzima bw'imbere ibyo bintu bitera kuvuga ngo umuntu agize ikibazo cyo kuvuga ngo ah, ntabwo ntekereza ko nzaba hariya n'ejo cyangwa ejo bundi ugasanga ugize ibibazo bya depression hari icyo uruzinduko wakoreye mu rwanda ah, rwahinduye mu buzima bwawe byinshi ariko icyo nakubwira cya mbere numva cyahubwo cya- cyari cya numvaga kidashoboka ni mu kubona ukuntu abantu ba- ba- bafashanya Ah, ukibuka nyine kominote nk'aho ari kominote kuko ibyo ni ibintu numvaga bita- bitakiriho muri kominote y'u rwanda Ah, byaramfashije cyane bihita bimbwira ubu hari gahunda nyinshi ngewe numvaga mfite numva ko ari gahunda umuntu azakorera muri canada ariko wagera mu rwanda ukavuga uti kubera iki nta ntazikorera ahantu kandi ugasanga hari opportunity nyinshi icyo bakeneye ari abantu nkatwe bavuga bati nimugende mugende mu rwanda muharebe uko hameze mwebwe muzatubwire ko nta kintu mushaka kuhakorera kuko abaturage bo mu rwanda usanga ba- bafite izo ngufu ariko ugasanga hari aho bigera ukavuga ati ngewe ariko icyo nishakira ni akazi kandi opportunity zihari ni iza business ni gute rero umuntu nkanjye nabo twahuza kugira ngo tuzagire aho tugera Ah, ntabwo nanjye nari kubitekereza gutyo ntabonye ko kominote ari abantu bari kumwe Ah, you know, eh, ahubwo hari n'ibintu umuntu aba yaribagiwe nka kuri umuntu ataha umuntu ukamuherekeza hano iwacu ntabwo ibyo tubikora byo kuvuga ngo uratashye ngo ngende guherekeje nkugejeje gufata imodoka cyangwa bisi no ura- ura- urataha nge nkafunga umuryango wo ugakomeza ibyo byose ni ibintu nyine bihita bigaruka ukibuka uwo uriwe Ah, kandi ukabona ko kominote y'u rwanda ubu ngubu i- i- iri kumwe cyane byaba byiza ah, muri kariya karere k'ibiyaga bigari twese tubikoze kuko ngewe mbona aho u rwanda ruri kujya abandi bahagiye byadufasha twese na ziriya ntambara ziba zirimo kuba cyangwa ibindi bintu bika- bika- bigahagarara Ah, tugatangira kubaka nk'uko ibindi bihugu byubaka kuko nicyo kintu cyonyine kizaduteza imbere Ibi- ibyo kwirirwa tujya mu bindi bi- bitagize n'icyo bimaze bitagize uwo bifashije tugataha tugifite iyo nzara cyangwa tugataha tugifite biriya bibazo byanjye twanyuzemo nta- ntawe bizatugeza so ni gute twagera ahantu hafashanya Njye mbona ari nyine- ari iyo ngiyo nabonye icyo kuvuga ngo dufite kominote ikorana kandi ikora ibintu bigaragara uri mu rwanda wasuye ahahoze ari iwanyu mu cyahoze ari rutobwe mu ntara ah, ya gitarama ah, ugerayo hari ibyo washoboye kwibuka Ah, byinshi byinshi Ah, ariko ubu nahasuye kugira ngo gusa mpa- mpasure nyine hari amazi hari hashize imyaka ariko buriya nzafata undi mwanya nsubire mpafatire umwanya nganire n'abantu ariko ubu nagiye mu mu turere dutandukanye nk'ahantu najyaga njya ndi umwana njyanye inka ngiye kuziragira ah, ahantu nicaga nkatekereza ibintu abandi bana benshi badatekereza ubu ngewe ndi umwana watekerezaga ibintu bijyanye na astrology astronomy nibaza ntise ziriya ndege cyangwa ari ama- a- ari amatara yo yo hejuru kuko ziriya biva he bijya he umuntu agas- nari nari nasubiyeyo nyine kugira ngo ah, ndebe niba ibitekerezo bigihari ni ibintu bifasha cyane muri zino nzira zo gu- ah, zo gukira ubundi ukagenda ugahura n'abantu ah, benshi buriya ntabwo nabonye umwanya nari ndi na- na- nagiye mu- nari ndi gukora ibintu byinshi ariko nifuza ko ninsubirayo tuzahura n'abantu ah, tugakomeza urwo rugendo rwaba ari urwanjye rwaba ari urwabo ah, ariko byaramfashije cyane ku- kujyana n'umukecuru wanjye tukajya ahantu nk'hariya ha- ha- kandi birumvikana ni iyo myaka yose iba ari myinshi Ah, ni ibintu numva byamfashije cyane mu mu- mu buzima n'ubugiye kuza kizito bijya inama musaba imana mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi nyuma y'ubuzima wanyuzemo ah, ibyo umaze gukora kugira ngo wongere kwiyubaka wongere kwiha icyizere cyo kubaho ubutumwa cyangwa se isomo abantu bakomeje guhura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo ah, wabaha ni nk'ubuhe fata umwanya wo kwireba fata umwanya wo kwimenya U- u- wumve ko ibintu byose bibaho mu buzima hari igihe tugira ibibazo byinshi tu- tukumva biraturenze tukajya gushaka par exemple tukajya kuvuga ngo imana izabidufashamo ah, tukajya gusenga ibyo byose tukabikora ibyo ngibyo bikora bikomeze kabisa ariko ufate umwanya wo kwimenya umenye ni igiki imana yampaye ni igiki imana ni ubuhe buzima eh, nanyuzemo ni igiki nakoresha ibyo byose ngewe mfite ku buzima bwanjye ntaho nzi ko nta wundi muntu ushobora kubikora kandi twese dufite icyo kintu Eh, byamfashe igihe cyo kugera aho hantu kugira ngo numve ntifite kuko numva ndi buri- buri gihe niruka niruka niruka njya ahantu henshi nshaka ibintu byinshi ariko maze kumenya nti ngewe iyi ni inzira yanjye Ah, nta nta n'ikindi kintu n'ubu ngubu nkubwiye hari abantu benshi baba bambwira bati ariko kubera iki uri gukora ibi n'ibi nta kintu na kimwe ushobora kumbwira ngo kizambuze gukora ibyo ndimo gukora kuko njyewe nashatse iyo nzira ndayibona kandi numva ari iyo nzira ifasha gu- gufasha- gufata uwo mwanya byaba ari mu bintu byo gufasha muri community byaba ari ibintu byo kubaka business yawe byaba ari ibintu byo kwimenya tangirira aho ngaho imenye menya ni iki nahawe ni iki mfite nakoresha ni bande nahuza nabo kugira ngo tugere aho tugera nicyo kintu ngewe nabwira abantu cyafasha gifasha cyane kurusha ibindi byose
kizito bijya inama musabimana ndagira ngo ngushimire cyane ah, kuba wagize akanya kugira ngo ube wasangiza inzira y'ubuzima bwawe abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mwakoze cyane murakoze cyane mwakoze kuntumira mugire umunsi mwiza murakoze nshimire namwe inshuti mwese mwari muteze amatwi ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi nshimire mwebwe mwese mwakigizemo uruhare nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika cyawe cyawe
ikiganza duserukane eh. wowe wahinze bose Ay, ay, ay, ay. ubone mu marembo nk'iyo mpanganya Ah, nk'iki gicara umugabo uganje mu kwe bituza mere nabundi mpurihinda bikana ngira banyagiwe ndifuza gutura muri umunyenga ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ubaye uwanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri nyobora tazigera izima intambwe yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye we roho yanjye izahora irata roho yanjye izahora irata igitego natsinze abandi oho umwari ubahiga bose oya dutambuka tutanyuranye hey. mu byishimo bidacagase wabaye ikinege imfura na mfura nza kwambi kikamba ndingorora do ndifuza gutura muri uyu munyenga ndimo yo mbega urukundo rudafite ikiguzi ububaye wanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri nyobora tazigera izima inyange yawe uzunsangira uti bihumbi wowe roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye we roho yanjye izahora irata roho yanjye roho yanjye roho yanjye baby roho yanjye izahora irata ubaye wanjye nanjye mbaye uwawe inyenyeri nyobora itazigera izima